Swahili.
imwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe na aloyizi bigirimana
mwaramutse jeffrey namwe muteze amatwi turayahera mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini abantu batanu barishwe abandi batari bake barimwo abana gushika ubu ntibazwi irengero ni nyuma y'igitero gishasha cabaye muri repubulika ya demokarasi ya kongo abategetsi b'ico gihugu batunga urutoki umuhari w'iterabwoba adf kuba ari wo wabishe musitanteri w'akarere ka beni donate kibwana yavuze ko abo bantu bishwe barashwe mu mihana y'i mayimoya ejo ku munsi wa kabiri mu gitondo ubwicanyi bw'ejo kuwa kabiri bwabaye nyuma y'umunsi umwe gusa ako karere kongeye guhekurwa aho abantu bashika mirongo itanu bishwe mu ntara ya ituri abashikiranganji batatu ba Central Africa bashitse muri Chad ejo ku munsi wa kabiri guhoyahoya ubutegetsi bwaho inyuma yaho leta ya Chad yagirije ico gihugu kibanyi kuba inyuma y'iyicwa ry'abasirikare bayo batandatu ku rubibe ivyo bihugu bisangiye Chad ivuga ko batanu mu basirikare bayo babanje kunyuruzwa mu nyuma baricwa ku munsi w'Imana muco yise icyaha cyo mu ntambara kidakwiye kugenda kidahanwe Central Africa yo ivuga ko abasirikare bayo bariko barahiga abaroberi gushika ku rubibe Central Africa ivuga ko ibabajwe n'urwo rupfu rw'abasirikare ba Chade ariko ikavyagiriza abaroberi yariko irahiga muyavugwa mu makungu leta z'ubumwe za amerika iriko irihutisha gukura abasirikare bayo muri afghanistani aho abari muri ico gikorwa bavuga ko hafi ca kabiri c'abasirikare n'ibigwanisho vyabo barungitswe muri amerika kandi bimwe mu bikoresho bikaba byaranasambuwe ubutegetsi bwa gisirikare bwa amerika ejo kuwa kabiri bwavuze ko itawukanwa ry'abo basirikare rigeze ku bice biri hagati ya mirongo itatu na mirongo ine na bine ku ijana mu gihe ibigo bitandatu barimwo bimaze guhabwa abasirikare ba afghanistani amakamba gisigaye nayo akazotangwa mu minsi canke mu ndwi ziri imbere perezida wa amerika joe biden yatangaje mu kwezi kwa kane ko abasirikare ba amerika bose bazoba bavuye muri afghanistani mu ntango z'ukwezi kw'icenda inyuma y'imyaka mirongo ibiri bazoba bamaze barwanya abatalibani na al qaida muri ico gihugu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ejo ku munsi wa kabiri ryarahaye uburenganzira urucanco sinovac covid cumi n'icyenda rwahinguwe n'ubushinwa kugira rukoreshwe nk'izindi mu buryo bwihuta rubaye urucanco rw'ubushinwa rugira kabiri rwemewe na oms gukoreshwa ibi bihaye icyizere ibihugu abatanga imfashanyo z'amafaranga hamwe n'abantu ku gatwe kabo ko rwemewe hisunzwe amategeko mpuzamakungu ku bubasha bwarwo mu kwezi guheze urundi rucanco sinofarma rwabaye urucanco rwa mbere rw'ubushinwa rwahawe uburenganzira na oms tugarutse muri amerika leta ya amerika yarahagaritse itegeko ryo kuri leta ihitiye ya donald trump ryagumiza ibihumbi byabo bimukira muri mexique bagasabirayo ubuhungiro imbere yo kwemererwa kwinjira ku butaka bwa amerika leta ya perezida joe biden yari yabaye irarihagarika iby'agateganyo inyuma gato y'aho ashikiye ku butegetsi ku itariki ya mirongo ibiri y'ukwezi kwa mbere kuva ico gihe abimukira barenga ibihumbi cumi na kimwe bari bariyandikishije basaba ubuhungiro muri amerika baremerewe kwinjira nk'uko abategetsi bajejwe impunzi babishikirije ejo ku munsi wa kabiri perezida biden wo mu mugambwe w'abademokarate yarahinduye amategeko atari make ku bimukira yasinywe n'uwo yasubiriye umudemokarate donald trump perezida biden avuga ko trump atubahirije amategeko agenga abimukira ariko aho umugambwe w'abarepublikani baramunegura bavuga ko ico ari naco catumye abimukira bavogera ku bwinshi urubibe amerika ihana na mexique mu mezi aheze
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda aho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari umupaka wa repubulika ya demokarasi ya kongo n'uburundi warayifunguwe ariko ikiguzi cyo kwipimisha covid cumi n'icyenda ku bahanyura kiracyari ingorabahizi hari umuntu atararonka idolari mirongo itatu kuvaba atarazifata mu ntoki none umubwiye idolari mirongo itatu kandi yankashe biragoye kabisa uwo ni umwe mu bakoresha umupaka wo mu gatumba naho mu burundi umuryango w'abibumbye wafunze ibiro byawo byari bimaze imyaka hafi itanu i bujumbura aya makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane mu rwanda guverinoma yongeye koroshya gato kuri zimwe mu ngamba zo kwirinda virusi ya korona aho yanzuye ko imihango yo gusaba no kwiyakira bijyanye n'ubukwe byasubukuwe bikazajya byitabirwa n'abantu batarenze mirongo itatu mu bindi byorohejwe harimo ibikorwa by'imikino y'amahirwe byakomorewe cyane cyane ko ba nyirabyo bari batangarije leta ko bamaze guhomba amafaranga menshi ni icyemezo cyashimishije abatari bake bari bamaze iminsi bahutazwa n'amategeko yashyizweho agendanye no kwirinda covid cumi n'icyenda ariko akabambura uburenganzira bwabo turi ku wa gatatu ni umunsi wa kabiri umupaka wa gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na repubulika ya demokarasi ya kongo umaze ufunguwe ni nyuma y'amezi agera kuri atandatu wari umaze ufunze kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedasti ngabo uri ku mupaka wa gatumba yaduteguriye iyi nkuru
imbere y'abaturage babarirwa mu magana bavaga mu mujyi wa bubira bajya mu gihugu cy'u Burundi abandi bavaga i Burundi bagana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuyobozi ushinzwe igipolisi kijejwe imbibi mu gihugu cy'u Burundi Mbonimpa Maurice yafunguye ku mugaragaro uyu mupaka wari umaze amezi agera kuri atandatu ufunzwe mupaka nk'uko mwabonye twawufungiye hagati ya ya ya Kongo n'Uburundi kugira ngo tworohereze ibindi bihugu bava muri Kongo baza Bujumbura canke abava Bujumbura bagenda hakurya muri Tanzania habiyambere eric yari amaze umwaka n'amezi atanu yarabuze uburyo asubira iwabo i burundi twahuye nawe ku mupaka wagatumba atashye yishimye cyane kuba frontiere yuguruye nkishimira cyane leta zombi kuba zavuganye hama baratureka tugataha nubwo mbona imigogoro ari myinshi basa n'abari kubandana ndishimye cyane nk'umuntu nyine ntibamfashe nabi ntiba ntacyo bangize ariko kabisa ndishimiye leta y'u Burundi kuba yiyumviriye kugurura kandi imaze kugurura igahamagara abenegihugu bayo bakavuga ati nimuze mu gihugu cy'amavukiro nta ngorane ntacyo bituma ngiye kubonana na mama ababyeyi bene wacu batoyi banje n'inshuti n'abagenzi thomas niyo nkuru nawe twahuriye kuri uyu mupaka wa gatumba agiye mu mujyi wa uvira aho yari asanzwe akora akazi ko mu ngo mbere y'uko imipaka ifungwa kubera virusi ya korona avuga yuko yishimiye gusubira muri Kongo aha kuri uyu mupaka wa Gatumba ahari amagana y'abaturage bashakaga kujya mu gihugu cy'u Burundi abacuruzi ndetse n'abarundi imipaka yafunzwe bari muri Kongo bavuga yuko nubwo umupaka wafunguwe bafite ikibazo cy'amadolari mirongo itatu y'igipimo cya korona bashiriweho kugira ngo binjire mu gihugu cy'u Burundi Nsabimana Chantal akora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ni umurundi kazi nubwo yishyuye ibihumbi cumi na bitanu kugira ngo yambuke umupaka atewe impungenge n'ubwishyu bw'amafaranga abanyamahanga basabwa kugira ngo bambuke uyu mupaka wa Gatumba hari umuntu atararonka idolari mirongo itatu kuvaba atarazifata mu ntoki none umubwiye idolari mirongo itatu kandi yankashe biragoye kabisa ndasaba ko leta y'u Burundi yotworohereza leta y'u Burundi ikavugana n'iya Kongo bakoroherezanya twese turi bamwe korona yakoze kuri twese ni Kongo yarayikoze ko ni Burundi yarayikoze ko twasaba rero boroherezanye mu burundi igiciro bagize mu burundi nicyo ni muri kongo bagira igiciro kimwe nimba ari dosenke dorari twokwemera tukazisanga ariko tani dorari vrema ni meza gusa umuyobozi ushinzwe igipolisi kijejwe imbibi mu burundi maurice mbonimpa yabwiye ijwi rya amerika ko impamvu zatumye bashyiraho amafaranga agera ku madolari mirongo itatu y'igipimo cya korona uko umunyamahanga yishyuye rimwe gusa mu burundi ndetse n'ibihumbi cumi na bitanu bisabwa umuturage w'umurundi uvuye muri kongo ajya i burundi ntabwo ari menshi urabye ibyo babaha ibyo babapima kandi ukaraba n'ahandi henshi amafaranga
ku ruhande rw'umupaka wa kavimvira aho repubulika ya demokarasi ya kongo ihana urubibi n'igihugu cy'u burundi abarundi n'abakongomani bajya i burundi basabwa kwishyura igipimo cya virusi ya korona kizamara iminsi cumi n'ine idolari zitanu vedatse ngabo ku bwaradijwi rya amerika mu gatumba ku mupaka w'igihugu cy'u burundi iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagira mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tugume hafi aho muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu ya ruguru abahungiye mu karere ka sake na bweramana kubera iruka ry'ikirunga cya nyiragongo bafite imibereho itaboroheye inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika aliya sankadarius mu nkengero z'umujyi wa goma mu burasirazuba bwa kongo ibweremana hafi ibirometero mirongo ine n'umujyi wa goma umubare w'abantu bahungiyeyo ushobora kurenga ibihumbi mirongo itanu ariko bafite ibibazo byo kurya no kuryama nko mu rusengero rwa paruwasi ya sepak harimo imiryango yagera kuri magana atanu irara hamwe ifite ubwiherero bumwe nta vuriro riri hafi uwitwa masika francoise ukomoka mu karere ka majengo mu mujyi wa goma amaze icyumweru atuye ibweremana agira ati apare kukula kulala, tuko na mama ya mimba, tuko na watoto kuanzia de zero.
uretse ibyo kurya no kuryama turi kumwe n'abagore batwite n'abana b'imyaka itangira kuri zeru kugeza ku bakuru harimo n'uduhinja hari abagore baherutse kubyara nta n'icyo kwifubika dufite nta kigenda abayobozi bareba uko badufasha kubera ubuzima bw'abana n'abagore batwite hari umugore washakaga kubyara ejo twabuze uko twifata natwe turi konsa nta sabune dufite nibadufashe nibadufashe kulala chini na shepe tuko na babebe kunyonya na maomo ya kubafulia nayo hatuna savon vrema batusaidie sana ikindi mu bigora abantu ibweremana ni uko ibiryo byinshi nk'isombe ibijaba ibitoki n'ibindi bibakomoka ubusanzwe kugana igoma ubu igiciro cyabyo bye gatatu cyangwa kane bigatera ikibazo ku bantu bahunze batahembwe imishahara yabo muri rusange ibweremana muri ibi bihe waba umukire cyangwa umukene bose bafite imibereho ingana ikindi kibazo kigaragara ni ikivunja ry'amadolari y'amanyamerika iyo rifite n'akadomo k'inyandiko ntabwo ari gufatwa kandi ariyo mafaranga abakongomani abatuye mu ntara za kivu zombi bakunda gukoresha hari abayafite bakabura aho bayavunja cyangwa icyo bayakoresha isake ho bitewe n'uko ari hafi y'umujyi wa goma bafite ubwoba bwo kwandura indwara ya kolera itera guhitwa no kuruka ni ikibazo cyiyongera ku ibura ry'ibiribwa ku bantu barenga ibihumbi ijana bahahungiye byazanye na guverinoma mu mpera z'icyumweru gishize birasa n'uko bidahagije ku bo twasanze isake mu muryango urimo abantu batatu bari guhabwa isahane ya mirongo imwe y'ibishyimbo imwe y'ifu n'igice cy'iritiro y'amavuta bakagabanyamo kabiri ishashi y'umunyu bakayigabana babiri ubwo buryo bwarakaje abaturage bifuza gutahuka kuko bazi yuko igoma ibintu bimaze kuba neza ariko abayobozi bakabibabuza frank yengayenga umwe muri abo baturage abisobanura agira ati natuko na batoto na babibi bote tulikia nao dufite abagore n'abana turi kwibaza ni iki cyatumye guverinoma ituvana iwacu ikatwohereza isake kandi ntacyo tumariye nta mazi dufite imyenda yose iranduye abana bari kurara hasi mu muhanda nta muti wo kubaha dufite barashaka ko tubigenza gutya aha dufashe icyemezo cyo kwibohora niba guverineri ari butwice atwice turashaka kujya gufunga umuhanda aze yumve ibibazo byacu turahaniwe n'ibi bintu bari kutubwira dukomeze kurindira turindire iminsi ingana iki barashaka ko tubaho gute n'ubu mu gitondo twanagizwe n'imvura ubuyobozi bw'intara ya kivu ya ruguru kuri uyu wa mbere bwatangaje ko ikigo gishinzwe gukurikirana ibirunga OVG kivuga ko iyuka ry'ikirunga cya Nyiragongo ritarashira neza kandi ko n'imitingito igihari abo bayobozi basabye abahunze bagume aho bari ariko nanone abantu bari kugaruka mu ngo zabo bahunga imibereho mibi y'aho bahungiye Ali Asanka Darius ijwi rya Amerika mu burundi umuryango w'abibumbye warafunze ibiro byawo muri icyo gihugu byari byarafunguwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kugira ngo intumwa yawo ibe nk'umuhuza mu bibazo bya politike byabaye muri icyo gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu i kigali mu rwanda umunyamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru arakomeza ibendera ry'ishami mpuzamakungu oni ryururukijwe i bujumbura kuri uyu wa mbere ku mugoroba ku biro bya oni biri ku ibarabara rya gatumba rishika ku mupaka wa kongo intumwa idasanzwe ya oni mu karere ka afurika y'ibiyaga binini niwe yakiriye iryo bendera araribika nk'ikimenyetso cy'uko oni ikuye akarenge muri icyo gihugu n'ibiro byari byuguruwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kugira bigerageze kugabanya intureka ya politike yadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yohangzia intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini arashima intambwe igihugu kigeze kubu Le gouvernement et le peuple burundais ont enregistré des progrès.
Ati Burundi n'Abarundi barashitse ku ntambwe ishimishije mu kubungabunga amahoro no kunywanisha bonse rimwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ikimenyetso ca vuba ni inama iheruka guhuriza hamwe ibihugu cumi na kimwe vy'akarere ka Afurika yo hagati yiga ikibazo c'amahoro n'umutekano mu karere. Ivyo vyaragaragaje ko Burundi bwagarutse ku rubuga rw'ibikorwa bihuza amakungu, oni ntishobora kuvyirenga kwirengagiza ego niko aracariho agahaze nico gituma oni izogumiza ijisho ku Burundi biciye ku bakozi basanzwe bari no mu bindi bisata vya oni tuzoguma dufashanya no mu vyerekeye amahoro umutekano n'iterambere à la réconciliation et au développement durable ibi byashimishije umukuru w'igihugu w'u Burundi ku rubuga rwe rwa Twitter Ivaretse Ndayishimiye yagize ati turashimisha hamwe mpuzamakungu oni yiboneye ko tutakiri abana bo gufata akaboko kugira ngo bitegurire inzira irora ku buzima bwiza bwa bene gihugu bose atakuvangura ntituzohengeshanya kwereka amakungu ko dushoboye Uburundi nibwo bwategetse ko ivyo biro vyo kugabwa bitarenze uno mwaka leta isigura ko igikorwa ca ONU caheze Isidore Ntirampeba umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu yarabigarutse ko inyuma yo gusezera ONU ubwo bari baje gukurikirana ibijyanye n'umutekano ibijyanye n'amahoro bari baje gufasha ibikorwa by'ubuhuza ibyo byose byararonse inyishu uyu munsi amahoro umutekano intwaro rusange n'intwaro ibereye biratsimbataye mu burundi ni uvuga nti rero ibihe bihereza ibindi ni ukuvuga bijya bihe byararangiye mwarabonye ko mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika za ntumwa zahora ngaha kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu zikurikirana ngo ivyuyi ingene agati akazina muntu kifashe zabonye ko hageze ko zisubira ya Addis Abeba yamara amwe mu mashami yigenga yo mu Burundi yo yose kwabibona ayagera kuri 17 harimo n'inani yandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU amuvunira akagohe ko yogumiza ijisho ku Burundi ayo mashami yigenga abona ko injyane zitarahera ahubwo ko zahinduye isura Vitane Shimirimana aserukira Unani Force rumwe muri ayo mashirahamwe tubabwira tuti muraraba neza kuko nta kindi bizogaruka ko atari ugusubira kujyanisha abarundi byo gusasira indava ibyaha by'agahomerabunwa hamwe n'ibyaha by'ihonyabwoko kuko urabye ukuntu barwanya bivuye inyuma icyo kintu cyose cyerekeye gukingira cyangwa guteza imbere agateka ka zina muntu ukaraba ukungene barwanya bashimitse umuryango wa oni hejuru y'ukwica hejuru y'ukwangaza hejuru y'ukunyuruza hejuru yo gupfungira abantu ubusa n'ibindi byaha nk'ibyo uburundi burahakana ivyo vyagirije ubushikiranganji bw'imigenderanire busigura ko hari abashaka kwambika iceye igihugu harimwo na zimwe mu ntumwa za oni zagiye ziraca mu burundi hamwe n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu oni imenyesha ko itazokura akarenge burundu ku burundi ndetse hari n'umugwi wa oni wahawe igikorwa co gukora amatohoza ku mabi yose akorwa mu gisata c'agateka kazina muntu ivyo biro vyugawe inyuma y'igisata ca oni kijejwe agateka kazina muntu naco nyene cirukanywe mu Burundi intumwa zidasanzwe za ONU zitatu nizo zagiye muri ico kibanza cugawe abo nabo ni umunyalgeria Said Jeanette umunyamaroke Jamal Benomar n'umunyaburukina Faso Michel Kafando bose bavuyeho batanze imihoho abandi nabo banswe n'u Burundi canke abatavuga rumwe na leta abo nibo baherekeje ibiganiro byahuje leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo iyarusha muri Tanzania ibiganiro byasozerewe ata amasezerano yashitswe ko mu myaka itanu vyamaze Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika n'umwanya w'ikiganiro amerikana mumenyereye buri wa gatatu muri aya masaha ikiganiro kibanda ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mugitegurirwa kandi mukakigezwaho na thomas kamilindi
mwaramutse neza leta zunze ubumwe za amerika irazirikana imyaka ijana ishize habaye ubwicanyi bwahitanye abirabura bagera kuri magana atatu mu mujyi wa Tulsa muri leta ya oklahoma iri mu majyepfo yo hagati mu gihugu ubu bwicanyi buzwi ku izina rya Tulsa Race Massacre ni nko kuvuga itsembatsemba rishingiye ku bwoko ry'i Tulsa nibyo tuganiraho muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana mu kwezi kwa gatanu igihumbi magana cyenda na makumyabiri na rimwe abazungu bo mu mujyi wa Tulsa bakwirakwije igihuha bavuga ko umusore w'umwirabura w'imyaka cumi n'icyenda yafashe ku ngufu umukobwa w'umuzungukazi w'imyaka cumi n'irindwi ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'uko kwezi no ku ya mbere y'ukwa gatandatu igihumbi magana cyenda na makumyabiri na rimwe imbaga y'abazungu biraye mu birabura barayogoza bishe batarobanura abato n'abakuze bagera kuri magana atatu barasahura baratwika batwika ingo insengero n'amaduka by'abirabura birenga igihumbi abirabura barenga ibihumbi icumi barokotse basigaye ku gasi batagira aho bakinga umusaya muri bo abakiriho ubu ngubu ni batatu gusa Viola Fletcher w'imyaka ijana n'irindwi musaza we Hughes Van Elisa w'imyaka ijana n'umukecuru Lesi Benningfield Randall ufite imyaka ijana n'itandatu abapolisi b'umujyi wa Tulsa bose bari abazungu icyo gihe nabo bari mu gitero bahaye imbunda n'amasasu abakigabye kandi nabo ubwabo barasha abirabura mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu Shaka Jordan wari umukuru wa polisi ya Tulsa yabisabiye imbabazi ku mugaragaro nyamara rero nubwo bimeze gutyo bwose abaturage ba Tulsa n'ubu barakinubira ko polisi yabo irimo ivanguramoko kwihohotera abirabura inshuro eshatu kurusha abazungu kandi ko irimo abirabura bake cyane n'ubwo bwose umukuru wayo ari umwirabura ubu ngubu mu cyegeranyo ibigo by'ubushakashatsi Gallup na Tulsa City Voice Index byatangaje mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani abirabura mirongo ine na batandatu ku ijana b'i Tulsa bavuga ko batizeye polisi yabo na gato abahanga mu by'amateka bavuga ko igitero cya Tulsa aribwo bwicanyi bw'ishyano ribi cyane bushingiye ku bwoko mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika imirambo myinshi yatawe ahantu hataramenyekana kugeza n'ubu no mu byobo rusange n'ubu bagishakisha bimwe na bimwe bigenda biboneka buhoro buhoro ubu bwicanyi bwamaze igihe kirekire cyane butavugwa na gato mu gihugu mbese busa n'ubutazwi na gato nta n'aho wabusanga mu masomo y'amateka mu mashuri ya leta zunze ubumwe za amerika ariko imirimbanyi zanze ko bwibagirana burundu babashije gukusanya amadolari miliyoni magana atatu bubakisha inzu ndangamateka yabwo ijwi ry'amerika uretse guharanira ko ubwicanyi bwa torsa butagomba kwibagirana urundi rugamba ruri ku rwego rw'indishyi ikibazo kikiri ingorabahizi kugeza ubu komisiyo yo gutegura imihango yo kwibuka iyi myaka ijana ishize yemeje ko abahohotewe n'ababakomokaho bagomba kubona indishyi z'akababaro buri muntu wese ku giti cye no gushyiraho ikigega cy'indishyi ariko iyi komisiyo n'aba avoka b'abahohotewe ntibarumvikana ku gaciro k'izi ndishyi mu mwaka ushize abavoka b'abarokotse batanze ikirego cyo kuzisaba mu nkiko abari ku isonga y'iki kirego ni bariya batatu twavuze bakiriho umukecuru vayola fletcher na musaza we umukambwe hughes van ellis n'umukecuru lesi benningfield randall barega umujyi wa tulsa leta ya oklahoma n'urugaga rw'abacuruzi rwa torsa bashinja ko ari bo bateje itsembatsemba ryo mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na rimwe inkiko ntizirabifataho imyanzuro nyamara si ubwa mbere abahohotewe bisunze inkiko mu kwezi kwa gatandatu igihumbi magana cyenda na makumyabiri na rimwe ni ukuvuga ukwezi kumwe gusa nyuma y'ubwo bwicanyi batanze ibirego mu bucamanza byose ntacyo byatanze kugera no mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu cyose mu bihumbi bibiri na gatanu rwanze kwakira ubujurire bwabo ku muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch ufite icyicaro gikuru mu mujyi wa new york mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika ntibisobanutse cyane cyane ko hari n'ubundi bwicanyi bushingiye ku bwoko bwibasiye abirabura bwavuyemo indishyi urugero ni ubwiswe rosewood race massacre itsembatsemba rishingiye ku bwoko ry'i rosewood muri leta ya florida iri mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika ryabaye mu kwezi kwa mbere igihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatatu rihitana abantu bagera ku ijana na mirongo itanu abarirokotse n'ababakomokaho bahawe indishyi human rights watch ivuga rero ko guha indishyi abahohotewe bitorsa nabo byaba ari ubutabera nyamara se ni iki koko cyabahoza ni iki cyabomora ibikomere batatu barokotse bakiriho baherutse gutanga ubuhamya mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress viola fletcher wari ufite imyaka irindwi mu gihe cy'itsembatsemba ryo mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na rimwe yaravuze ati igihugu cyacu gishobora kwibagirwa ariko jye sinzibagirwa na gato n'ubu ndacyabona imbaga y'abazungu batwirukankana ndacyabona barasa abirabura nduzi imirambo y'abirabura igaramye mu muhanda ndacyabona inkongi z'umuriro ndacyumva impumuro y'imyotsi ndacyumva imiborogo inshuti zacu ararekwa ntajira ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugira amahoro n'umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
nshuti mwabanye natwe muri aya makuru aha niho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwese gukurikira ibiganiro by'ijwi rya amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mu izina rya bagenzi banjye bose tubifurije amahoro n'amahirwe
have been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.